ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu muradukurikira no kuri facebook kuri aderesi yacu uh, radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akadomo com hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma na diane ninahazwe mwiriwe jeffrey wiriwe diane amwe rero makuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya mu burundi shamwe parseme gishinze guhindura guhimiriza abarundi guhindura ingendo vuba riritura ubutungane kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukora twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukora igihugu usumbuka cyane noneho na igihugu ndagikunda kuko carasomesheje muri ivyo vyigwa vy'ubutunzi ico nogifasha tugiterera ivyiyumviro n'ukuri
uwo ni faustin ndikumana mukuru w'ishyirahamwe parisemu rishishikariza abarundi kugera ku iterambere rirambye arahakana gusebya igihugu cy'uburundi muri marawi abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba perezida w'akanama gashinzwe amatora kwegura baramushinja kwibira amajwi perezida mutarika uherutse gutsinda amatora
perezida w'ubushinwa Xi Jinping ari mu rugendo muri korea ya ruguru ni urugendo rugamije kuraba ingene ibiganiro vyahagaze hagati ya amerika na korea ya ruguru ku vyerekeye ibirwanisho ruhonyanganda vya nucleaire vyongera gutangura
irani yarashe indege itagira umupiloti ya leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump ati bakoze ikosa rikomeye
muri venezuela abanyagihugu bazindutse biyerekana basaba onu kwitaho ikibazo c'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'ubukene bubugarije idonido ry'ayo makuru rero nshuti bakunzi bacu ni mukanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu
amakuru yo hirya no hino tuyahere mu gihugu cya malawi aho abantu bagera ku bihumbi cumi na bitanu bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagurutse bahagarika urujya n'uruza mu murwa mukuru irilongwe berekeza ku cyicaro gikuru cy'ubutegetsi bw'igihugu bashakaga gutanga urwandiko rusaba jen ansa umuyobozi wa komisiyo ishinzwe amatora muri icyo gihugu kwegura cyakora abayobozi ba leta bagumye mu biro byabo gift trapens uhagarariye ihuriro ry'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu aravuga ko bazakomeza iki gitutu kugeza igihe ushinzwe kuyobora komisiyo y'amatora azegurira baramurega kugira uruhare mu cyo bemeza ko ari ibwa ry'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka muri malawi akanama gashinzwe amatora karavuga ko amajwi atigeze yibwa yabaye mu matora nyine yabaye ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatanu nk'uko bivugwa ako kanama katangaje ko perezida mutarika yatsindiye amatora ku majwi mirongo itatu n'icyenda ku ijana mu gihe umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi lazarus chakwera yabonye mirongo itatu n'atanu ku ijana ahandi havugwa imyiyerekano ni muri venezuela aho abanyagihugu bo ku murwa mukuru caracas bazindutse mu iyerekano basiguye ko igamije guhamagarira onu kwitaho ikibazo c'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'ubukene bubugarije ni imyiyerekano yatunganijwe mu gihe umukuru w'akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano michel bachelet ariko agendera ico gihugu abakora imyiyerekano bongeye kwagiriza leta nikora maduru ko ariyo iri inyuma y'ico bise amahano bamazemwo igihe babwita irukanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko urugendo urugendo rw'uwo mutegetsi barwitezemwo vyinshi birimwo ukugondoza maduru agatanga ubutegetsi akongera akarekura imfungwa za politike leta muri venezuela ntiyemera ko hari abanyagihugu bapfungiwe politike ni mu gihe mu mashirahamwe yigenga bo bemeza ko n'imiburiburi amajana indwi bapfunzwe bazira ivyiyumviro vyabo vya politike michel bachelet ategekanya kuza kugirana imibonano n'abo batavuga rumwe n'abatavuga rumwe na leta ya maduru co kimwe na nicola maduro
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kudukurikira kuri facebook kuri aderesi yacu radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mu kanya ni mu karere k'ibiyaga bigari uburyo ubutegetsi bw'u Burundi buhamagarira impunzi z'abarundi gutahuka kubaka igihugu no kwitegurira amatora yo mu mwaka uza ibihumbi bibiri na makumyabiri ku munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi ijwi rya amerika ryabajije abarundi bahungiye mu rwanda icyo batekereza ku byerekeye gutaha bamwe baravuga ko kutabona umutekano uhagije mu gihe baba batashye biri mu bibahangayikije bagasaba leta y'u Burundi kubasanga iyo bahungiye kubahumuriza Pierre Claver niyo nkuru ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ijwi rya amerika ryaganiriye n'impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'amahama mu rwanda ikibazo ni muzotaha ryari mu gihugu c'amavukiro amahoro naboneke niyaboneka nshobora kuba notaha none ariko wumva dushobora gutahiga n'ubu mbona ko ziba ziracahari none zigihari wumva twomutahira ko gute ubu afise inshuti iheruka gutaha ivuye imahama aratwiganira ivyashikiwe umubanyi wiwe amaze gushika mu gihugu c'amavukiro ndaguha akarorero dufise umubanyi tubana muri kominote yacu uwo mupapa yari yaragiye mu burundi agiye kuganduka umugabo babanye niwe yaciye avuga ati ehe ka kagabo kabere k'imansi karatashe mugerageze mukige ko ubwo kaje kuturondera kw'amakuru icyo bakoze bamukubise ahantu habi hano kw'iri fyigo riravunika kugeza naho imana yamwakiriye umugambi uri ku butegetsi cndfdd ubona ko abo barundi bafise inkuru zitari izo evariste ndayishimiye atwara uwo mugambwe yashikirije mu kwezi kwa kane guheze ko nyabona ibihugu bahungiyemwo ari byo bibabuza gutaha abagizwe imbohe n'ibihugu bahungiyemwo kwigobotora mu vyara vy'abashaka kubabohera mu marushuba y'ubuhungiro tubandanya dutera akamo ivyo bihugu bibarekure bashobore gutahuka nk'abandi benshi babandanya bagarura igihugu uko buke bwo bwiza ubuserukira impunzi imahama pasiteri jean bosco kwibishatse avuga ko atarabona umuntu n'umwe abuze impunzi mu gihe yonyene ishaka gutaha agasaba nyabona ko ivyo basize vyokingirwa turabona abariko barahunga uno munsi mu makambi ya transit hariho benshi bariko barakigwa bisobanurwa yuko umutekano ni muke turumva imivyimba y'abantu iriko iragenda mu nzuzi zitandukanye ibintu by'abantu bahunze birimwo amazu yacu birimwo n'ibintu bitandukanye ni ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe n'icyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana kuri uyu wa gatatu yahamagariye abanyepolitike gutahuka kwitegurira amatora yo ku mwaka uza turateye akamo abanyepolitike bari hanze y'igihugu ntibasamazwe n'abo babahenda ngo hari ibindi biganiro bigishoboka nyabuna abemera intwaro ya demokarasi batahuke bifatikanye n'abandi gutegura amatora bitoze bongere batore indongozi zizoramutse igihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri murakoze bamwe mu begwa n'ako kamo ni aba bari mahama nawe kuvuga ati abantu tuzoja mu burundi gutora nta muntu yahunze afise gahunda yo kuja gutora twe nacu bituraba ko kuko mu burundi amatora nta mutekano uriyo abandi nabo bari kigali mu rwanda bagwiriyemwo urwaruka ayo matora barafise ico bayavuga ko si uno munsi wo gutegura amatora kwari kubanza gutora inyishu irama kuko amatora amaze kuva kuba kuva ibihumbi bibiri na cumi abantu basemerera ibihumbi na cumi na gatanu biba akamaramaza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri rero ari nyishu ni ugusongera isibe ubwa mbere ntibasabe ko babanza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza komisa bagategura amatora yumvikanye ko na bose akamo kabahamagarira gutahuka n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yama yakabarungikiye igihe cyose ashikirije ijambo userukira impunzi ziba mu bisagara wewe patrice ntadohoka avuga ko ako kamo kamusaba gutahuka atarakumva neza jera ako kamo ntako ndumva kuko ahubwo akuma tu arungika imitahe yo gufata abari mu buhungiro urumva si ugutaha uboshe si ugutaha twe twifuza ko twotahana iteka bamwe mu bari mahama bahamagarira leta y'u Burundi kubasanga iyo bari kubasigurira neza yo gutaha nka twebwe twahunze atari uburundi bwacu umugore yahukanye umugabo niwe aza gucura twebwe rero tutashe uburundi butadukeneye ntigoreka kutunyuruza na twebwe amashirahamwe yigenga abona ko n'abotaha bosanga bakumiriwe n'amatora yimirije kuko batiyandikishije pierre clave mbonimpa atwara aprodehashi leta y'u Burundi ivuga yuko n'abiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ariyo bazotora none mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urumva rero hariyo abakumiriwe hariho impunzi n'aho ziba zatashe ntizoba zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora hari n'abanyepolitiki basaba leta nk'ivyo ko hosubirwamwo yandikwa ry'abazotora kugira ngo abotaha ntibazokumirwe icamwe mpuzamakungu gita impunzi hcr rivuga ko abarundi barenga ibihumbi ijana ari bo bamaze gutahuka mu gihugu yamara ico gitigiri leta ibona ko ari gito cane ikemeza ko abamaze gutahuka barenga bo gusa n'ubu hcr rivuga ko hakiri abarundi barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo ine na bitandatu bakiri mu buhungiro Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ku ruhande rw'abarundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uno munsi ico basavye ni ahanini umutekano basigura yuko akarere gaherereyemwo ikambi yabo muri Fizi harangwa umutekano muke inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo
izi ni indirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu nkambi yo mu rusenda ikomereza ku ibarabara ryo muri santere aho izi mpunzi zatambukaga zibyina zigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe izi mpunzi z'abarundi zimaze imyaka ine muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo mu mivugo ndetse n'imikino zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo hsr na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje inshinga uwo munsi mukuru tuwujije dufite ibibazo tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi ubu urashobora gufatwa n'indwara washaka kwa muganga bahagupima indwara bakayibona ariko kugira baguhereze imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo bigaca uza wumva ngo genda ngo kuri foromasiyo ngo ugure imiti ngo iyi n'iyi n'iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene ubaho nawe ukaraba nta maho dukura amahera ntako twigira tukajya tubura uburyo bwo kwivuza bamwe bamwe bakaramuka bapfiramwo abandi bagasinzikara sana abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona bataburyo babatumye kuja muri foromasiyo nta mahera bafise ntako babigenza bagira n'aho babona yararembye acajemo n'utwa dutayi aronka ya mfungurwa akagurisha niyanza rigacitera agahava ahwereramo akagenda uko nta tarasiferi baduha ubu barazibye bavuga tutararemba niwishikane wandaruka ushike kwa muganga imodoka zihahora zidutwara ubu ntituzi akazi zikora tubona zigenda ntitumenya ngo ziri mu kazi aka n'aka n'aka nibizi faustin userukira impunzi z'abarundi muri inkambi yo mu rusenda yasabye leta ya kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera haruguru y'inkambi hagati y'abasirikare ba leta ya kongo fardc n'abagwanyi babo mayimayi mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza abaducungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona atari mwiza cyane turabye ahantu duherereye twama tugira ko dusaba ko nko mu gihe bari ko barashaka guhungura bamwe bamwe babyishakiye kuko batubariye ko bagize inama na haseri na leta y'uburundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo cyangwa bashime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashyira ahantu bashobora kwicara bafise umutekano hama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya ni nkeya cyane idolari cumi na zibiri ku kwezi twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza n'idolari mirongo itatu ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi n'idolari imwe muri uyu munsi mukuru mukuru umuyobozi uhagarariye haseri muri teritwari ya fizi bwana sipiriya cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite diregiteri y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na rusenda uyu muyobozi wa haseri akomeza kuvuga yuko inkunga ya seri yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi ubwo hizihizwaga uyu munsi mukuru wahariwe impunzi ishyirahamwe rya seri ryagaragaje yuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo ine na bitatu ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya fizi na uvira nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya seri na leta ya kongo ndetse n'iy'u burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u burundi ku bushake bwazo vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivu y'amajyepfo murakoze vedaste ngabo muri tanzania naho leta y'ico gihugu yagabishije ko uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi amashami afasha impunzi mu ikambi ya nduta kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi mugenzi wacu james jovin ari muri tanzania nawe yadutegura ino nkuru Iryo jambo ryashikirijwe n'umurongozi mukuru wa district Kibondo bwana Luis Bura akaba ariwe yari umushitsi w'iteka mu nama yo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe impunzi yabereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane. Bwana Bura yavuze yuko bamwe mu bakozi b'amashirahamwe atandukanye banyaga ibintu bigenewe impunzi bigatuma impunzi zidoga cyane yuko zibayeho nabi kandi zitaronswa ibyo zigenewe.
Tunawaagiza mashirika yote yanayohudumia wakimbizi katika kambi hii turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe kubera hari amakuru twama twaronse yuko hari bamwe muri mwebwe hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba ari bo baca babitwara iyo ngorane ikacizana umwidogo mwinshi mu mpunzi ntidukeneye kubona ivyo bibandanya kuba uwaserukiye impunzi muri iyo nama yo guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi asaba leta ya tanzania na hcr gukurikiranira hafi ibibazo bihambariye impunzi harimwo ikibazo c'umutekano muke wama wibonekeje mu nkambi ingorane ya mbere rero dusanzwe dufise iruhande y'ibyo bintu turonka nta mutekano dufise nk'iyo tuzira imbuta hamwe n'abashinzwe umutekano tubandanye gufashanya mu gufashanya mu gufatana ku nda mu kuvuga bagiye batwononera umutekano gutanga raporo kuri uwo wese amaze kudutera amata- amakenga tumutangeho raporo ikibazo kabiri ni inkwi turamenya yuko eh, kubungabunga ibidukikije ni ikibazo ngirakamaro mu gihe tuba dufite inkwi ni ikibazo kirekire nicyo gituma dusaba leta ya tanzania n'amashyirika atandukanye kugira batufashe aho dushobora gukura inkwi iri kibazo kigira gatatu ni isoko ni isoko ihuza impunzi na bene gihugu ni isoko ngirakamaro kuko iradufasha kuronka ibintu bitandukanye mu bya nkenerwa nk'impunzi turakabya leta ya tanzania kugira ngo idutere in- inkunga nk'impunzi itwugururire isoko ya mungano kugira dushobore guhindura udufungurwa na cyane cyane mu gihe dufungura indya imwe nk'inyoni
uwujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya tanzania bwana tony joseph yasiguye yuko leta y'igihugu cya tanzania ikurikiranira hafi ibibazo byose bihambariye impunzi ariko asaba impunzi gutanga amakuru y'abagizi ba nabi kugira byorohe gukemura ikibazo cy'umutekano muke Serikali pia tuna jukumu la kuimarisha usalama kwenye eneo hili ili shughuli zote zinazoendelea huko leta y'igihugu cya tanzania niyo ifite uburenganzira bwo gucungira umutekano ngaha mu nkambi y'impunzi y'abarundi nduta ubwo rero twebwe turakora ibyo tugenewe dusaba namwe impunzi kugira mutange amakuru y'abagizi ba nabi aho rero muzaba mworohereje igipolisi ah, gukora akazi kayo neza no kugarukana umutekano wariko urahungabana mu minsi iheze leta y'igihugu cya tanzania ntikeneye kubona yuko impunzi zibaho zidoga mu nkambi ariko ikeneye kubona zigira umutekano ukwiye ikivugo cy'uno munsi wahariwe impunzi kivuga ngo tera intambwe n'impunzi kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ijwi rya amerika urakoze james jovin aho ngaho mu nkambi yanduta muri tanzania ishyirahamwe parsem riharanira gushishikariza abarundi guhindura imyitwarire kugira ngo bagere ku iterambere rirambye riravuga ko rigiye gusaba ko ryarenganurwa rikongera kwemererwa gukorera mu burundi riravuga ko nubwo rihagarikwa ritigeze ribimenyeshwa ryizeye ko bazarenganurwa mu kanya umukuru wa parisemu faustin ndikumana amaze kuganira na mugenzi wacu diane nininahazwe tubakurikire gushika kuri ino saa turiko turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro twabimenyeye ku mbuga ngurukanabumenyi tubibona vyiruka mbere ico gihe twari twegeze no kubaza muri minisiteri bagitangura kuvyara binugangwa twaza muri minisiteri tubwira ngo nta kete babona tuca turavyihoza turarindira tuti n'iryaba rihari ukumbere bazotubwira none ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi ari nabwo amashirahamwe abarizwamwo eh, rutarabibamenyesha ubu ibikorwa vyanyu murabibandanya canke mwarabihagaritse oya kuva aho twumviye umwunganizi w'umushikiranganji avugiye ku iradiyo twaratanze konsinye ku baduserukira mu ntara ntawe uriko arakora ibikorwa ku izina rya pariseme no ngaha i bujumbura twabihagaritse mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganji kugira ngo mubaze ico bwabahoye nico tugiye kugira mu ntango y'indwi iza kuko ikete riduherwa kuronka iry'ubushikiranganje ni kete twaronse itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba rero iryo kete rero ryatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko parisema rishiramwe ririko rirakora yisunze amategeko y- y- y'itegeko rishasha rigenga amashirahamwe hari ico nk'ishirahamwe pariseme ryikeka ryoba rizize wenda ugiye ati izo serivisi juridike zadufelisita Ndi- zadufelisita ko turi ishyirahamwe rikora ibikorwa bigaragara mu gihugu Mm.
ndabikubwiye neza nta no kwikeka ahubwo no- ni ugutangara bose abantu baratangara aho tugeze amaso ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye hariho nk'aho tubona yuko mu byo mwaba mwarazize hoba harimwo yuko mwebwe ku giti canyu faustin ndikumana murongoye ishamwe parsem mucafuza ishusho ry'igihugu n'inzego ah, zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ah, vyoba binagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mwaba mubiziko ga faustin ariko wewe- urumva nk'izo jewe ntabwo aho nanatangaye ndumigwa ubwa mbere hoho ni uwo kubwira yuko ucafuza ishusho y'igihugu yoca avuga ati ku igenekerezo rinaka iyi iyi dekarasiyo washikirije iki cigwa wakoze ijambo washikirije byacojeje igihugu gutyo canke ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo bariko barafata ingingo yandi mashirahamwe canke ikintu ntiduhora twumva ko bababwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira wadamirike barababwira ico babahoye ico bavuze ati babahoye hama amwe mu ma twitter yahanahanye ku mbuga ngurukanabumenyi yaragarutse yerekana bimwe mu vy'ishamwe parseme ryatangaje mu minsi yahera bamwe bakabibaza yuko ari naco ryoba ryarazize harimwo nk'uko musaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ubukene nico ntaco mubona coba carabayemwo imbarutso yo guhagarika ibikorwa vyanyu kuko bavuga ati Barumva kandi parse ivyo du- ivyo tubikora ivyo tubikora kuva tugishingwa ni ryari ga utaratubazo vy'ubutunzi Mm.
ni vyari utaratubaza situwasiyo y'ubukene canke ivy'ubutunzi kandi kira noneho ntavyo dushikiriza bi- biva hangi ni ibintu biri mu mu maraporo y'inzego za leta muri iyo ngingo nayo yo boba barabasavye yuko nk'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu canke ubutegetsi buhari Ah, hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti du- tu- turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'ututagenda murumva ko ari nkahamwe mwokwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasaba n'intumbero jewe yabo numva jewe jewe ndabivyo twahora ko turakora ivyo turiko turakora ni ibintu bisanzwe kuvuga igihugu nindarika nindavuye ko avuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikorwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababa babikoze wewe uri kurasahura itunga ry'igihugu wiba inzahabu ugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'uburundi wewe uriko urica canke ugira gute ntiyo kuracafuza ishusho y'uburundi none ibintu ntibivugwa n'abamenyesha amakuru simwe mu bivuga ntibikwiragira ubisi ntimeze nka virali umuntu acafuza igihugu gute jewe navyo numva jewe ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze ah, atari heza cane none muri leta aho ndavuga ubu ntibazi ko butu- butu- butunzi ico ni ikintu bya niyo leta iriko irabwiye ivuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubwicarira igituma iby'ubukene ahubwo tuve muri soko ntiruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene bubanije nibwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhindure ingendo rero twe dufata duhindure ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu usumbuka kera noneho naje igihugu ndagikunda kuko caransomesheje muri ivyo vyigwa vy'ubutunzi ico nogifasha tugiterera ivyiyumviro n'ukuri Ha- hari umukenyuro mutegekanya gukora muri parsema canke muriko muriyumvira kugira ngo eh, musubire kwemererwa gukora dukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nubu leta turazi ko ari urwego rwa executive executive nayo nu- nu- ni ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nabwo waba utigenga mugabo ivyo twe ntitubiraba nyuma twitura utuba tubwira nyuma yo kuja kubona n'umushikiranganji tuzogenda hariho ba ombudsman bose bajejwe kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu nico gituma ombudsman agiyeho kubera bazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyene ivyo tuzobicamo nyene tubi- tugende tuvugane n'umushikiranganji atwereke tubaze izo nzego zihari zose ubushikiranganji bw'ubutungane ubushikiranganji bwa- bw'agataya kazi na muntu nizo nyene tuzozibaza byanze tubandanye inzego n'abantu abantu ni abantu nyene bishobora no kuba- bishobora no kuza n'abandi n'abandi bakiranira bwabo bakaticarira ibyo ari byo byose mugabo inzego nyene zihari tuguma arizo twitura kandi ibyo guhagarika nabyo twabyubashije ni uko ari leta yabifashe mbwa turemeza ko leta nayo hari igihe iburana mu bandi igatsindwa leta irashobora kwihenda igizwe n'abantu ibyo rero n'ibisanzwe birashika umuntu agafata ingwingo arenganijwe hanyuma akarenganurwa uwo mvuge ko ibyo bintu ari ibintu bidasanzwe jewe numva ari ibintu nyine twa- twabimenye twabifashe nyine twa- twabyakiriye hari Faustin Ndikumana aramutswa ishirahamwe Parsem mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yuko tugahana reka tubanze tugaruke kandi ku gisata c'umunsi wo guhimbaza umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe impunzi mu gihugu c'u Burundi naho nyene wahimbajwe igisata citaho impunzi RCR cavuze yuko gifise ikibazo co gufasha impunzi kuko uburyo butera bugabanuka 99 kw'ijana vy'abari mu buhungiro mu gihugu c'u Burundi n'abanyekongo inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ibifashijemo n'abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cyabo zitarota zisubira iwabo uyu ni umwe yari yitavye ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi Buta, c'est terrible parce que dacho tufisega urabonanga inyoka espoir parce que na muryango uriho izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi hagati aho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki ariko nawe ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga zimwe mu ngaruka zo kubaho kw'izi mpunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga hari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishuri kubera amaminerivani cyangwa babuze icyo bandikira ko amakaye cyangwa babuze iniforume bambara cyo gutuma twace dusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi izi ngorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha Eh, benshi usanga bibagora ugasanga umwigisha yavuze ikirundi mwana nawe ntiyacyumvise neza aca amwishyura mu giswahili areba igisha batumva igiswahili agaca umengo aramututse agaca agenda kumukuza amanota yo mu ndero kubera yamwishyuriye mu giswahili kandi yamwishyuye na giswahili aba yumva n'uyo mu- n'uyo mwana nawe nta kirundi aba yumva ugaca usanga ntibumvikana neza bishyika mu makambi nk'ayahira Mm?
userukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi hcr mu burundi buri mwaka bamana ibibazo bijanye n'impunzi zama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi gogo hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butegekanijwe gufasha impunzi ahagira ati Et ça, c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous iyi rero devons donc ni ingorane user de twama toutes les twahuye initiatives que buri nous mwaka avons pour aha rero essayer de faire nababwira face ko aux uburyo priorités.
bwama Je bugabanuka dis bien aux buba priorités buke de la buri réfugiée.
mwaka Et pour nous, la dutegerezwa rero priorité, gukoresha c'est la uburyo bwose santé, bushoboka mu l'éducation, guhangana les n'ingorane vivres que nyamukuru nous donnons par le ndavuze biais du neza PAM ingorane aux réfugiés.
nyamukuru z'impunzi kuri twebwe ni ukwivuza kwiga ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri pamu turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi ibintu biri uko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi mirongo irindwi n'umunani tarsisi niyo ngabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanyi cy'u rwanda zitemererwa gutaha impunzi zahungiye mu rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu burundi bafise n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse ivyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe biha ibindi tukizera yuko umunsi urizina n'impunzi ziri mu rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu c'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wangu ku bijanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi zirinduta mu gihugu ca tanzania umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko tanzania arico gihugu bumvikana cane ku bijanye n'impunzi
bakoze desire bakunzi b'ijwi rya amerika mukomeje kudukurikira turabashimiye cyane tunabasaba imbabazi ku makuru tutashoboye kubagezaho twari twabasezeranije umwanya utubanye muto dushimire dana wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na fasil gabeho wegeranyije ibiganiro aya makuru yarahagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma afatikanije na jowe diane nahazwe na jowe ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu murarahajyana